radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku munsi mukuru wa noheli munsi ni umunsi mukuru wa noheli wizihizwa ku isi yose n'abakirisitu gatolika ariko bakayisangira n'abandi bakirisitu nkaba rero nshimishijwe no kubagezaho ikiganiro cya noheli cy'uyu munsi hano ku ijwi ry'amerika natumiyemo pasteur antoine rutayisire muramuzi mu rwanda yabaye pasteur wa kiliziya ya saint etienne mu biryogo yabaye pasteur i remera akaba ari umupasiteri uzwi cyane n'abanyarwanda kubera inyigisho ze ni ugukunda imana nkaba anatumiye kandi na padiri Pierre Claver Nkusi nawe akaba ari umupadiri uzwi ukunda imana agakunda na bikira mariya akomoka muri diyosezi ya kibungo ariko ubu ngubu ari mu butumwa mu birigi ndakwakiriye padiri Nkusi murakoze cyane ndakwakiriye nawe pasiteri antoine rutayisire murakoze cyane kubera ko ari wowe mukuru ni wowe duheraho nk'amwe mu idini ry'abangirikani uyu munsi wa noheli muwuha igihe gisobanuro
umunsi wa noheli ni umunsi twese twizihiza cyane mu itorero ry'abangirikani nta nubwo bitandukanye cyane mu itorero ry'abagatolika kuko burya n'amadini yegeranye cyane umunsi twizihiza cyane umunsi twifuza kuvuka kwa kirisito usanga rero ari umunsi twubaha cyane kandi usanga witabirwa n'abantu benshi
none se mwebwe mukangurira mute abakirisitu kumva akamaro ka noheli mu buzima bwabo bwite n'ubw'umuryango mugari
ngira ngo ubundi butumwa bwa noheli burisobanura ubwabwo kubera yuko marayika bwa mbere abwira mariya ko azabubyara yesu yaramubwiye ngo azamwitire yesu kuko niwe uzakiza abantu b'ibyaha byabo kandi ngo byagira ngo bisohoze ibyo umuhanuzi yavuze ngo umwari azasamina azabyara umwana bazamwita Emmanuel imana iri kumwe natwe usanga rero izo ngira ngo nizo teme ebyiri nizo nyigisho nkuru cyane cyane mu gihe cya noheli kuri twebwe guhamagarira abantu kwihana ibyaha kandi no guhamagarira abantu kugendana n'imana ibyongera ngo niyo nyigisho nkuru mu itorero ryacu none se padiri nkusi kiliziya katolika mwebwe musobanura mute iby'uyu munsi wa noheli mu muco w'abanyarwanda
ibyo pasiteri avuze antoine nanjye rwose ndavuga ko ari byo shingiro ya byose uwo munsi wa noheli urisobanura amateka dukurikira ntabwo yabaringa umwana w'imana igihe cyarageze nk'uko byari byarahanuwe yigira umuntu abana natwe mu muco w'abanyarwanda rero bari basanzwe bavuga ngo imana yijwa ahandi igataha i rwanda abamisiyoneri baje babanje kusana barwanya ijambo imana bakavuga mungu abamisiyoneri ba mbere mvuga ariko imana ni imana nyine kandi iyo mana yatwiretse mu mwana wayo iyo mana rero niyo kuyishimira kuri noheli icyo navuga cyihariye wenda abakatolike bagira ni uko batangirana igihe cya diveni bakagira iminsi yo kwitegura kuko akenshi bikunda gutangirana n'ukwezi kwa cumi na kabiri noneho buri cyumweru kikagira isura akaba ibyo bita barwita uruziga kurone do davan igizwe n'amabuji akenshi ane amabuji akaba agira icyo avuga izo buji izo muri muri urumuri rwo kwemera muri rw'amahoro urumuri rw'ibyishimo urumuri rw'ubuvandimwe kucana bikagira ikintu umuntu agomba ko ari mu rugendo koko byateguwe ibyo rero pasiteri yavuze rwose ko kwihana kwanga bya byaha rero igihe cya diveni akenshi kiba hagati y'ibyumweru bitatu n'iminsi n'ibyumweru bine abantu baba bashishikarijwe kwigorora n'imana kwigorora hagati yabo abashobora guhabwa rya sarakaramo rya petesiya bakayihabwa n'indi migenzo myiza rero ubwo rero noheli ni umunsi wo kwakira iyo mana kandi tukaba abantu bakayakira atari kureba gusa iby'inyuma cyane cyane basukura imitima rero nabyo umuhanuzi yohani batista akunda kuvuga akunda bakunda kuvuga akunda kuvuga cyane mu gihe cya diventi igihe yashishikariza abantu ati nimuhinduke ese abantu kategori zitandukanye bati ese dukora iki abasirikare bati dukora iki abakora mu mafaranga bati dukora iki akagenda abwira buri muntu guhindura kwemera guhindura amatwara kugira ngo koko imitima y'abantu ikere kwakira uwo mwana w'imana uza kwigira guturana natwe noheli rero nziza ni itangira mu mitima kandi ikanahakomereza reka noneho twumve icyo pasiteri antoine rutayisire abitekerezaho pasiteri antoine rutayisire ivuka rya kirisitu ritanga ubuhe butumwa ku bakirisitu b'abanyarwanda muri iki gihe cyuzuyemo ibibazo byinshi n'imibabaro ngira ngo icyo ngicyo ni ikibazo cyiza uretse ko ntazi ibibazo byinshi n'imibabaro niba ahantu ku isi bitari kuko abakirisitu b'abanyarwanda sinzi niba aribo bafite ibibazo byinshi kuruta abandi bose kuko nta gihise itagize ibibazo hari ibibazo ekonomi y'isi muri kino gihe ihagaze nabi mu bihugu byose ugiye mu myitwarire abantu barakubwira yuko agahinda gasaze kabaye kenshi karazamuka ku isi yose ndetse no mu bihugu bikize niko bimeze ibyo rero ubundi iyo urebye neza ubutumwa marayika yabwiye abari abashumba bari baragiye intama yarabwiye ngo mu ijoro icyubahiro kibi cy'imana mu isi amahoro bibe ku bo yishimye cyangwa ku bayubaha urumva rero ubutumwa bwiza bwa noheli ukuyemo yuko ari ubutumwa bwo kwihana ibyaha ariko ni n'ubutumwa bwo kwibutsa abantu yuko imana iri kumwe nabo muri ibyo bibazo rero uvuga biri ahantu hose bigoye abantu benshi iteka ryose imana ihora ibwira abantu ngo ibibazo bizabaho ariko ntimuzatakaze ibyiringiro kuko imana iri kumwe nabo ngira ngo n'ubundi yewe naho nigishije muri iyi minsi hose nagiye mbisubiramo naho nzigisha muri iyi minsi iri imbere nzabisubiramo kuko ubundi ubutumwa buba ubutumwa bwiza iyo uhereye ku nkuru mbi abantu bafite hanyuma ukabereka uburyo imana iba igisubizo muri ibyo bibazo byose noheli rero ni igisubizo cyiza kubera ko n'indirimbo abamarika baje baririmba bavuga ngo mu ijoro icyubahiro kibi cy'imana mu isi amahoro abe mu bantu yishimira ngira ngo nibwo butumwa dukwiye kubwira abantu mu gihe nk'iki ngiki
padiri nkusi kubera ko hari abanyarwanda benshi bagorwa no kwizihiza noheli bitewe n'ubukene ni ubuhe butumwa kiliziya gatolika itanga ku bantu badafite ubushobozi bwo kwizihiza uyu munsi
kiliziya ishishikariza abifite kutibagirwa abavandimwe babo kuko noheli bigize ku buryo bwo kwikunda uba uciye ku ruhande rw'icy'ingenzi rero urukundo rugomba kugaragara kuko nibyo abepisikopi bavuga si n'abanyarwanda gusa si no mu rwanda kandi si n'abategetsi beza bashishikariza abantu kumenya ko iyo minsi mikuru ibereyeho kwerekana ubusabane ibyo rero mu rwanda biravugwa byaravuzwe kandi kuko ni nacyo gishimisha uwo tuba twakira ariwe nyagasani utwigisha urukundo rwa rukundo rw'abakene rw'abatifite rw'abarwayi kandi ibyo ntibigaragarije gusa mu bintu bifatika burya hari ubukungu dufite tudakoresha neza igihe kubonera igihe umuntu nabyo abepisikopi n'abavugabutumwa bose barabivuga kandi ni ingirakamaro koko ubwo rero noheli nziza nigaragarira muri uku kwitanga kwa buri muntu uko umuntu ashoboye atirengagiza mugenzi we ni nabyo umuhanuzi izayi ikunda kuvugwa cyane mu gihe cya diveni abwira ati umukiro w'imana ntugire ntagire uwucika ni ukuvuga rero ngo ibyo imana inabivuga igakoresheje abahanuzi noneho twebwe tugomba kubishyira mu bikorwa naho ubundi ukwemera kwacu kwaburirwa mu magambo gusa
uravuga gusangira ntawe ucitswe pasiteri rutayisire amatorero mu rwanda nk'itorero ryanyu ry'abangilikani yagira uruhe ruhare kugira ngo noheri ibe koko igihe cyo kwishimira cyo gusangirira hamwe no guha icyizere abantu bose reka wenda musubize kuri icyo kibazo ntaciye kure kuko n'uyu munsi twari mu materaniro dushishikariza abakirisito bose bafite ubushobozi bafite n'ubushake kuzana amafaranga kuzana ibyo kurya kugira ngo umunsi wa noheli n'abantu badafite ubushobozi ari abo duterana nabo cyangwa n'abo duturanye nabo nk'urusengero tuzashobore kubafasha kugira ngo nabo bamenye yuko ku munsi wa noheli hari umuntu wabibutse kandi ko hari umuntu witeguye gufatanya nabo kugira ngo abafungurire abaruhure umutwaro bafite ku mutima kubera ibibazo baba bafite ibyo rero ngira ngo biri ahantu hose ariko no mu itorero genda avuga mu itorero mbamo mu rusengero mbamo n'uno munsi twahoze turimo kwibutsa abantu ko icyo gikorwa tugikora buri mwaka icyo gikorwa turagikora nta nubwo tugikora kuri noheli gusa kubera ko twebwe mu rusengero rw'aho dusengera twashyizeho na porogaramu z'uko abakene baba hagati muri twebwe tubafasha abana badafite ubushobozi bwo kwiga tukabasubiza mu ishuri abadafite za mituweli do sante tukazibarihirira ibyo rero ni umuco twebwe twashyize imbere ntabwo mvuga yuko mu itorero angirikani hose babikora ariko rero ahenshi tubishyira mu murongo nibura nko muri paruwasi nabagamo ibyo byari mu muco wacu kandi biracyarimo none se muri kiliziya katolika padiri Pierre Claver Nkusi mwebwe mwaka amaturo amaturo mwaka agera gute ku bakene nko ku munsi wa noheli abakene nk'ubu ngubu badafite icyo kwifubika mu gihe hakonje mubafasha mute muri za paruwasi dusubire inyuma n'ubwo uri mu butumwa i burayi ariko turebe nko muri diyosezi ya kibungo aho wabaye padiri mukuru kenshi amaturo muhabwa muyasangira mute n'abatifite cyane cyane gusangira nabo kuri uyu munsi mukuru wa noheli
nahera ku ngero zifatika zakozwe na karidinari akiri kibungo yakunze gufasha abana akagira noheli yihariye baha abana bose b'abanyeshuri n'ababakene rero mu cyaro bakahagira umunsi wo guhabwa noheli kugira ngo koko igihe bareba ikirugu bumve ko yezu yazaniye umukiro ibyishimo abantu bose ariko by'umwihariko abana rero bikomereza no mu bantu nk'ibyo pasiteri antoine yavuze no muri gaturika ikibungo nabibonye n'ahandi kandi nabashije kuba ndi nkiri kigali mu myaka inahamaze n'ahandi nagiye ngenda noheli kimwe n'indi minsi mikuru mbese dukora nk'ibyo abandi nk'abavandimwe bacu b'abayisilamu bakora ku munsi basoza ya minsi mikuru ikomeye bagira ukumva ko kwishimira bidahagije ahubwo ushimishwa n'uko usangiye ugize ikintu uha reba n'uwo mudasangiye idini abakene rero umukene w'ukuri ntabwo ufasha gusanga umukene ngo ni uko musengana hamwe ahubwo umukene wese aba afite isura y'imana aba agomba gufashwa kandi ibyo kiliziya amatorero mu rwanda arabigerageza kiliziya gaturika rero nk'uko nyine ifite uburambe kuva kera hari benshi bagiye bavuga bati ubukungu bwacu bwa mbere ni ubwo gusangira n'abakene amaturo rero si yayandi gusa ashyirwa mu gaseke amaturo y'ukuri nayo n'ayayandi ahubwo atangwa no mu ibanga ari nabyo ivanjiri ivuga hari igihe utanga wenda bikaba byavamo gusa n'uwirata cyangwa se n'uwigaragaza ariko rya turo ritanzwe mu ibanga rifasha wa wundi ukennye iryo turo rirakomeye cyane rigaragaza ubuhamya bw'ukuri ko ukwemera kwacu atari mu magambo ahubwo rugaragarira mu bikorwa kora ndebe rutavuga numve ibyo ngibyo rero turabishishikarizwa ku minsi mikuru na noheli cyane cyane
Oh
muje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umunsi mukuru wa noheli turawuganiraho na padiri peri claver nkusi umupadiri w'umunyarwanda uri mu butumwa mu birigi akomoka muri diyosezi ya kibungo ndi kumwe kandi na pasteur antoine rutayisire muzi nubwo bwose yacyuye igihe mu mwaka bibiri na makumyabiri n'itatu amaze imyaka myinshi yigisha muri za paruwasi zitandukanye zirimo cyane cyane iyo mu Biryogo Saint Etienne ni na paruwasi y'i Remera ariko arakigisha yavuze yuko atazareka kuvuga ijambo ry'Imana Pastor Antoine Rutayisire ni gute abakristu bashobora kwizihiza Noheli mu buryo bushimangira ukwemera no kwiyubaka aho guheranwa n'ibintu by'isi n'ibigezweho muri iki gihe urakoze kubaza icyo kibazo kubera yuko ubundi ubona noheli abantu barayitesheje umurongo usanga igihe cya noheli ubu abapolisi bose za rukometere batangiye kuzitunganya batangiye kubashyira hirya no hino kubera ko bazi ko noheli ubu abacuruza inzoga baranguye nyinshi abacuruza utubari n'amaresitora ubu inyama zuzuye amafurigo kuko usanga noheli ubu umujyi wose uratatse ibiti ahantu hose mbese usanga noheli yarahindutse bizinesi kuruta uko yahindutse spiritual festivity mbese umunsi mukuru wo mu mwuka ibyo rero umukristo nyamukristo yakwitegura ate ntabwo nanze ko abantu banezerwa tukanataka n'amazu tukanataka n'umujyi ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze twe guteza amasida ubundi noheli wagombye kuba umunsi wo kwishima ariko ukaba n'umunsi wo kwifata tukamenya yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo adukize ibyaha byacu ntabwo ari ukugira ngo tubyice ku munsi twibuka yuko yavutse ikindi ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire inyuma batekereze bumve yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo imana ibane natwe twibuka yuko dufite imana ibana natwe imana itureba bikaturinda kujya mu byaha ariko n'imana iturinda bikaturinda kujya mu byago ubwo rero urumva ni umunsi twagombye kwizihiza ariko dufite kwifata ariko dufite no kunezerwa byombi bikajyana ni uko nguko uwo munsi twagombye kuwufata none padiri nkusi wowe muri kiliziya gatolika mwizihiza diventi ni iki abakirisitu bigira muri iyi myiteguro y'ibanze kugira ngo bamenye ibisobanuro nyakuri bya noheli nk'uko pasiteri rutayisire amaze kubivuga inyigisho rero kiliziya itanga ni izishingiye ku ijambo ry'imana mbere na mbere kuko nigeze kubivuga mu kanya umuhanuzi izayi bamwe bita rwose nawe ni umwari nk'umwanditsi w'ivanjiri ndetse wabanjirije ba bandi bane bazwi kubera ko yagize amahirwe yo kubwirwa amabanga menshi avuga mesiya uzaza agatanga amahoro ibyari nk'ibi agatanga ingero muzi ko abahanuzi bakunda kuvuga nk'abasizi batinya amaso zari zisanzwe zizirana mu gihe cya mesiya zaba zirebana muzibane mu mahoro rwose ndetse n'umwana muto aragire intare aragire ibikoko bisanzwe bibuza abantu amahoro ni uburyo bwo kuvuga ko mu gihe cya mesiya aricyo turimo tumaze imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu nyine ni igihe cyiza rero kiliziya yigisha ihereye kuri ibyo kuri aya magambo meza avugwa abantu bavugwa hari izayi hari yohani batista bongere mugarukeho umuhanuzi wa nyuma werekanye neza kuko ntama w'imana ukiza ibyaha by'abantu hanyuma abandi rero batanga urugero bikira mariya wakiriye kuko ubutumwa bwa arikanjeri gaburiheri nk'uko na pasiteri yagiye kubyibutsa hanyuma no muri iyi minsi yegera ibitangaza byabaye kuri zakariya na elizabeti ibitangaza byabaye kuvuka kwa samusoni samuson sanson mu isezerano rya kera mbese ijambo ry'imana ubwaryo niryo rigenda ritanga inyigisho zerekana ko ibintu habaye impinduka kuko kuva mesiyaje ko rero kizira gusubira inyuma kizira kwitwara nk'umuntu utaramenye iyo mana yihishurira abantu ubwo rero igihe cyagera rero mu gusoza bikaba bivuga ngo kuko abantu ntibagiye mu bintu by'ifutu ndibuka ko hamwe na hamwe wenda bivuge nuko bitari mu kibazo ahantu hamwe na hamwe iminsi ya nijoro bayivanyeho kubera iki kuko abantu bavagayo basinze bagendaga banyweye ntibemere ko n'amagambo bahita neza rwose ndi muto narabibonaga ahantu bagiye bafunga bavanaho izo misa kubera ko byabaga akajagari ugasanga ko byabaye bizinesi bamugana ibyo byabaye ibyo bita muri antikite kera abaromani hari igihe bagiraga iminsi mikuru yo gusinda noheli si umunsi wo gusinda cyangwa se wo kutagaguza ni umunsi ahubwo w'ubusabane cyane cyane twishimiye iyo mana iyo mana yaje kutuvana twese mu bibazo kugira ngo iduhe kuba abantu kuko bashimishwa no gusangira ibiyikomokaho
kugira ngo uyu munsi mukuru wa noheli tuwumve kandi utwinjiremo mu buzima bwacu twumve igisobanuro cyawo nyacyo ndashaka kukugarukaho pasiteri rutayisire ufite ubunararibonye nk'igihugu cy'u rwanda gikomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere bikomeye abanyarwanda bashobora gukoresha gute ubutumwa bwa noheli bw'amahoro n'ubwumvikane mu kubaka igihugu gihamye kandi cyunze ubumwe
urakoze cyane kubaza icyo kibazo kuko ngira ngo na kimwe mu bibazo turimo kugira muri iyi minsi iyo ugiye mu nkiko iyo ugiye hirya no hino ubona umubare w'ubwicanyi ugenda wiyongera yego harimo ibiba bishingiye ku masambu harimo ibiba bishingiye ku ngengabitekerezo ya yo gutsemba abantu yo gutsemba abatutsi cyane cyane ariko iyo urebye neza usanga nabo babikorera abantu bavuga yuko babatijwe ugasanga umuntu yitwa yohane yitwa petero yitwa paul ariko aracyafite ingengabitekerezo ya jenoside ugasanga n'umwana wishe se ngo bapfuye isambu ni umugabo wishe umugore bapfuye udufaranga dukeya yari yamubikije ngira ngo ibyo ni ibintu mu gihe cya noheli nibyo nakubwiraga aho waba uherereye hose buri kibazo cyose ubona ku isi igisubizo cyacyo kiri muri ririya zina rya yesu kuko marayika gaburiyeri yaraje abwira mariya ndetse ni nako yabwiye na yosefu arabwira ngo uyu mwana muzabyara muzamwite yezu cyangwa yesu kuko ariwe uzakiza abantu ibyaha byabo iki rero ni igihe cy'abantu bo kugira ngo binyinire birebe mu mutima hanyuma wari uri mu byaha by'inzangano ibyaha by'amatiku ibyaha by'ubugugu byo kwikunda byo kwikubira iby'ubusinzi iby'urugomo iby'ubusambanyi n'ibindi ngibyo byose bibuke yuko icyatumye kirisita avuka ari ukugira ngo tuvane muri ibyo byose kandi ikindi cya kabiri wibuke ko abamarayika batangiye kuririmba nigeze kubivuga baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'imana mu isi amahoro abe mu bo yishimira ngira ngo iki ni igihe twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa kirisimasi ubutumwa bwa noheli ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo ni muri cyo duha imana icyubahiro cyayo ariko duha abantu amahoro duharanire amahoro tuyarwanire tuyashimikire tuyagereho kandi turangiza tuyasigasire ibwo rero ni ubutumwa ngira ngo abanyarwanda bose bakeneye kumva ko turi igihugu cyahuye n'ibibazo turi igihugu cyahuye n'intambara turi igihugu cyahuye na jenoside turi igihugu gikeneye kumva ubutumwa bwo kwihana ibyaha ariko no ku rundi ruhande dukeneye kumva ubutumwa buduhamagarira kubana amahoro no gukundana none padiri nkusi iri vuka rya kirisitu ryafasha rite mu gushishikariza ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda nyuma ya jenoside yezu yaje gukuraho inkuta biravugwa mu yari yandikiwe abanyefezi paul mutagatifu nyine amurikiwe na roho w'imana yarabyanditse yezu niwe mahoro yacu yezu niwe muhuza yezu nta bwoko afite nta bitekerezo by'ipariti imwe afite rero umunsi wa noheli kimwe n'indi minsi ikomeye y'ubukirisitu niyo ifite rwose ingufu zo gutuma koko igihugu nk'u rwanda nyine cyagize ibikomere byinshi nk'uko mwabyibukije ibijyana na jenoside yakorewe abatutsi ibijyana no guhunga ibijyana no gufungwa ibijyana no kurengana ibijyana ibibazo nubwo biba hose kuko nubwo pasiteri rutayisire bivuze ariko mu rwanda habaye iby'umwihariko habaye akarusho ariko noneho n'ibisubizo biri ubwo rero ivanjiri nk'uko bivuga ariko cyane cyane yezu ubwe tumurebye neza tukumva imvugo ye azana icyo na papa uriho francisco akunda kuvuga frateri tuti yabyanditse mu baruwa yanditse avuga ati twese turabavandimwe niba turi abavandimwe rero mu rwanda aho nyine turusheho kubyumva ko ubukristo twamenye nk'uko bakunze kubuvuga ntibube nk'umwambaro w'inyuma w'umutirano ahubwo bube umwambaro w'imbere utuma koko umuntu atireba mu ndorerwamo z'ubwoko cyangwa z'imyumvire cyangwa amateka nubwo abantu bashobora kuba bahuje ubwoko bahuje n'icyo ariko ntibahuze ibitekerezo rero turebe imbere aha niho heza yezu nicyo atwigisha nicyo roho we rero nakongeraho kuri icyo kibazo ko yari intumbero yahawe uyu mwaka ugiye kuza uyu mwaka nyine ukurikira noheli noheli noheli iratwinjiza mu mwaka mutagatifu w'imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na bitanu ku isi yose yezu atuvukiye noneho no mu rwanda kiliziya gatolika iribuka imyaka ijana na makumyabiri n'itanu ni umwanya ukomeye rero cyo bita kairosi ni oporutunite kugira ngo rwose kuko ibyo n'abayobozi beza bavuga ibyo n'abantu bose bashyira mu gaciro bavuga yuko igihugu cyubakwa n'imitima mishya ivuguruye n'imitekerereze mishya no kwitanga kwitangira ibyiza nta kujya mu magambo asebanya nta kujya gusubira mu byahise aho ngaho rero harimo ingufu twavana mu migisha ya noheli kandi n'ibyo dusabirana n'ibyo na kiliziya yigisha urakoze cyane mbere y'uko turangiza ikiganiro ndashaka kugaruka ku ijambo pasiteri rutayisire avuze mu kanya akomoza ku muryango aho imiryango abagize umuryango basubiranamo ugasanga umwana yishe se cyangwa se umugabo yishe umugore we pasiteri rutayisire abanyarwanda bashobora kwigira iki ku nkuru y'umuryango mutagatifu kugira ngo bakomeze ukwemera n'ubusabane bw'imiryango imiryango yabo muri iyi minsi mikuru ngira ngo icyo ni ikibazo cyiza nanone kubera ko uriya muryango mutagatifu wari umuryango utangaje cyane kubera yuko kubona mariya atwita hanyuma marayika akabwira yosefu anamusanze mu nzozi atamusanze mu iteraniro ngo n'abantu babibone akamubwira ati uriya mugore wawe umwizere kuko umwana atwite atari uw'umuhungu runaka ni umwana wa roho mutagatifu yosefu akabyizera agatwara umugore we yose akavukira muri uwo muryango ngira ngo ni ikintu dushobora kwigiraho kubera ko ubwo busabane ubwo bwumvikane urwo rukundo ni ikintu dushobora kwigira kuri uriya muryango kandi ni ikintu gikomeye cyane kuko kubona ibyo na yosefu uriya kubona yari abizi neza yuko yose atari umwana we yamara kuvuka akamurera akamufata nk'umwana mu rugo rwe akamurera urabona ikintu dushobora kwiga kuko simbona impamvu umubyeyi kuko muri kino gihe n'ibyo bibazo turabifite ubu hari abagabo benshi bari muri muri forensike barimo gupimisha za adeni z'abana ngo ntibizera yuko abana bafite mu rugo ari ababo icyo kintu cyo gutakaza icyizere ukibona kirimo kugenda cyiyongera mu miryango mu bagore kirahari mu bagabo kirahari ariko ngira ngo uriya muryango mutagatifu ufite byinshi watwigisha byo kwizerana no gukundana no gufatanya nk'umuryango tukubaka imiryango ifite imbaraga kandi ifite ibyiringiro pasiteri antoine rutayisire ayo magambo yawe niyo turangirijeho ikiganiro cya noheli cy'uyu munsi ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima kuba wafashe akanya ukaza muri kino kiganiro kugira ngo uganire n'abakirisitu kandi ubaremeshe ubongere ubabwire ijambo ry'imana ndagushimiye nawe padiri piyeri karaveri nkunshi kuba wigomwe imirimo myinshi wari ufite ariko ukaza muri kino kiganiro kugira ngo dufashe kumva neza uyu munsi wa noheli icyo usobanura ku buzima bw'umukristu muri rusange ndabashimiye mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wa noheli nawe uzagira noheli nziza murakoze murakoze
mwakoze gutega amatwi ikiganiro cyihariye kuri uyu munsi mukuru wa noheli nanjye mbifurije noheli nziza kandi mbifurije n'umwaka mushya muhira bibiri na makumyabiri n'itanu muzawugiremo amahoro mwari kumwe na venisite nshimiyimana